Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22,25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa gahuu dhaggeeffatoota keenyaa attamooltan bitootessa 28 bara 2018 keessummeessituun keessan har'aa hantuu jibee horaati.
Addawaawiin Dr. Abiyyi Ahmadiin dura taa'aa gochuun filachuusaa sabaa himaan biyyattii kaleessa beeksisaniiru mataa oduu har'aati attam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Hoogganaa Addawaawii ta'anii filatamu Dr. Abiyyi Ahmad ilaalchisee qophii bal'aa akkasumas xiinxaltootallee dubbisnee jirra hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf jaallanne.
addi diimokiraatawaa warraaqsa uummattoota itiyoophiyaa yookaan addawaawiin dooktar abiy ahmadiin dura taa'aa gochuudhaan filachuusaa sabaa himaan mootummaa itiyoophiyaa kaleessa gabaasanii jiru kunis dooktar abiy ahmad muummicha ministeeraa biyyattii isa sadaffaa akka ta'aniif karaa saaqa jedhameera paartiin biyya bulchaa jiru oduu filamuu dooktar abiy kana kibxata kaleessaa ituun labsiin guyyaa guutuu oolee galgala akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara sa'aatii shanii keessa labse deemsi filannoo gaggeeffame kunis agartuu uummataa jalaa dhokfame ture jedhama Dr. Abiy kan baatii tokko dura aangoo gadhiisan obbo Haayilamaariyaam Dassaalenyiin bakka bu'uuf jiru kana laalchisee oduu booda gabaasa qabna. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Joong-un Beejiing keessatti daawwannaa sirnawaa hin ta'in gaggeessan irratti nukuleera kan ilaaleen Kooriyaa kibbaaf Ameerikaa wajjin dubbachuuf ka fedhan ta'uu Chaayinaan beeksifteetti. Dhaabbati oduu Chaayinaa Shinhuwaan suuraa hoogganoota Kooriyaa Kaabaaf kan Chaayinaa erga maxxansee booda akka gabaasetti hoogganaan Kooriyaa Kaabaa fi haati warraa isaanii dilbata. dilbataa qabee hanga roobiitti daawwannaa gaggeessuun afeerraa irbaataa irratti argaman jedhe aangawoonni lameen biyyooti lamaan gidduutti gamtaa dhaabuudhaan diddaa yaalii dhukaasa nukuleeraa fi misaayilaa baalistik kan kooriyaa kaabaa irratti agarsiiftee fi muddama uume sanarratti dubbachuuf jiru. kunis kooriyaan kaabaa sagantaa nukuleeraa qabdu dhaabdee uggurri irra jiru ka dinagdeesse akka ka'u gargaarsi kennamuufis akka cimu ka jedhu of keessaa qaba kooriyaan kaabaa meeshaa nukuleeraa qabaachuunse yaaddoo uumuunsaa ni yaadatama. raashaan amala bala'amaa fi rakkisaa qabduun namicha raashaa basaasa ture kan durii akkasumas intala isaa summiin miidhuun beekamaadha jechuudhaan ministiriin ittisaa kan ameerikaa jim maadas dubbatanii jiru. nama sanaaf intala isaa ajjeesuuf yaalii ta'e kun gama walitti dhufeenya dippiloomaasii biyyoonni raashaa waliin qaban duubatti akka deebi'u gochuusaa dubbachuudhaan ibsanii jiru. waayit haawus akka jedhetti kibxataa kaasee biyyoonni 25 kan caalan qondaaltota basaasaa kan raashaa 150 kanneen golgaa dippiloomaatotaa jedhu jala hiriiranii gugatan ameerikaan biyyoonni kabiroonis akka ari'aniif jajjabeessiteetti ari'aniis jiru jedhan raashaa irratti dhiibbaa gochuuf jecha waltaatotaaf michoota keenyaan tarkaanfii walfakkaataa akka fudhataniifis hojjetaa jirra jedhu Maatis. feesbuukiin iccitii qabaatee jiru haala ittiin eeguu kan fooyyeffatu ta'uu fi irratti hojjetaa akka jiru beeseera kunis kaambiriij analitika kaampanii biriteen keessaa pireezidaantii ameerikaa waliin hidhata qabu iccitii namoota feesbuukiin gargaaraman miliyoona shantama ta'anii hatamuu isaatii fi balaaleffannaan eegasa mudatee booda oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Korri Addawaawii guyyaa sagal Finfinnee keessatti taa'ee paartii dhaadhoo irraa Dooktar Abiyyi Ahmadiin dura taa'aa gochuun filateera. Paartiin Addawaawii jala jiran arfanuu kora kanarratti haga duriillee caalaa yaadaan gargar bahaniiru jedhama. Akka durii baratan kaaniif hafaa deemuu jiraachuusaafis kun mallattoo tokko jedha Iskindir Firee oduu kan inni erge Tuujubee dhiyeessa.
Paartiin biyya bulchu Ihaadeeg dura taa'aasaa filate itoophiyaan nama haaraan wal barte hoogganaan biyyattii kanaan itti aanu dooktar abiyyi ahmed oromiyaa keessatti garee bulchiinsa haaraa jedhamuuf miseensa oromiyaa keessatti irra hedduu nama lammaffaaf sadaffaa ta'anii tajaajilaniiru hamma yeroo dhiyootti ittaanaa pirezidaantii oromiyaaf hoogganaa waajjira paartii dhaabbata dimookiraasummaa uummata oromoo turan baatii tokko dura obbo Lammaa Magarsaa waliin jijjiirraa aangoo gochuudhaan durataa dhaadiyoo innaasaan ta'an yoo xiqqaate akka ilaalcha paartii isaaniitti itti gaafatama olaanaaf kan yaadaman muummicha ministeeraa ta'uuf akka kaadhimaman mallattoon argame kaleessa galgalammoo kun daran dhugoome namni gara boodaa turan fuula durattachi as ba'an maddeen paartii biyya bulchuu vo'f akka mirkaneessanitti dooktar abiyyiin kan dorgoman dura ta'a dahidan obbo Shifarraa Shugguxeef kan addawaayii dooktar Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliini. Kan filataman immoo walga'ii mana marichaa irratti kan argaman miseensota dhibba tokkoof torbaatama keessaa deggersa sagalee dhibbaaf saddeetii argachuudhaan ta'uu maddeenumti kun tuqaniiru. itti dheenyaan dorgomaa isaanii ka turan obbo Shifarraa Shugguxee sagalee shantamii saddeet innaa argatan durumaanuu fedhii dorgomuu hin qabuu jechaa turan ka jedhaman dooktar Dabratsiyoon Gabri Mikaa'el immoo sagalee lama argatan. Egaa umriin isaanii jalqaba afurtamootaarra ka jiru namni kun hoogganaa Itoophiyaa isattaanu ta'uuf qophaa'aa jiru. Mootummaa federaalaa keessatti miseensa paarlaamaaf ministeerummaa. paartii oromiyaa bulchu raadiyoof mootummaa naannoo sanaa keessatti itti gaafatama olaanaarra hojjetaniiru dooktar abiyyiin kana qofaa miti bakka ramadaman maratti bu'aa argamsiisuu isaanii dhugoomsaniiru jedhu dubbiimaan dhaabbata diimokiraasummaa ummata oromoo obbo kaasahun gofe.
በተመደበባቸው የስራ ኃላፊነቶች ሁሉ ለውጥ ማምጣት ብቻ ሳይሆን ለውጥን በጣም በአጭር ጊዜ በማስመዝገብ የሚታወቅ ነው። ኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት itti gaafatama hojii irratti ramadame mara irratti jijjiirama fiduu qofa otoo hin taane yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama galmeessuudhaan beekama. Jijjiirama mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti hojiirra oolaa dhufe jedhame keessatti kabajamoo pirezidantii keenya obbo Lammaa waliin ta'uudhaan hoogganoota gumaacha olaanaa qabaatanidha. Kanaaf Dooktar Abiyyii fi obbo Lammaan uummata biratti fudhatama isaanii dabalaa kan adeemeef. Dooktar Abiyyiin nama tarsiimoo diizaayinii kan godhan yaadawwan jijjiiramaa kan achiif as fidanii fi haasaa nama dammaqsu dhageessisuudhaan kan beekamanii uummata gara jijjiiramaatti akka jallatu humna godhu nama qabu akkasumas umurii geessummaarra kan jirudha. Muuxannoo ajaa'ibaa nama qabuu fi amalli isaaniis waan gaarii nama yaadu yaada gaarii kan qaban. michummaa ummachuu kan danda'u hojjettootaaf nama yaadu ta'uusaaf itti siqeen waanan waliin hojjedheef kana dhugaa ba'uu nan danda'a.
Torbanneen shan dura walga'ii koree giddugaleessaa geggeeffateen dura taa'aa gochuun Dooktar Abiyyiin kan filate dhaabbati diimokiraasummaa uummata Oromoo muummicha ministeerummaaf qopheessaanii akka ture keessumaa walga'ii kaleessaa irratti ifa ba'e. maddeen raadiyoo sagalee ameerikaa fakka ibsanitti garuu kanneen hafan paartileen miseensota ihaadeg sadii keessaa miseensonni isaa tokko dooktar abiyyiin kaadhimamaa ta'anii dhiyaachuu isaaniiyyuu utuu naffin mormee jira bakka dooktar abiyyi miseensa dhaadiyoo kabiraan kaadhimummaan akka dhiyaatu gaafachuudhaan falmii bal'aan geggeeffamuu isaallee maddeen kun tuqaniiru kanaaf adeemsi dooktar abiyyiin itti filataman akka dura teessonni kana dura itti filatamanii salphaan turre. walga'ii mana maree ihaadeeg kanarratti kanneen argaman dhibba tokkoof torbaatama keessaa sagalee namoota dhibbaaf saddeetii argachuun isaanii waggaa shan har'aa kan obbo Haayilamaariyaam Dassaaleny argatan dhibba tokkoof shantamii tokkorraa gadaanaadha. Haala kanaaf dhimmootii kabiroo argamanirraa dhimmi jiru daran walxaxaa ta'uu xiinxaltoonni ni dubbatu. Dhaggeeffattoota keenyaa dhimmi Dooktar Abiyyi filatamuu xumura kan argate kaleessa ta'us kun akka ta'u dursanii ka yaadan lammiiwwan tilmaaman turan. yaada isaaniif tilmaama isaanii kan wallee afaan amaaraa miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisan kanaan kanneen calaqqisan dabalata. bara hamma kana ga'uuf galaa abdii ka qabu abiyyi ahmed keenya nuuf dhufaa jira kottu kottu ariibu kottu ahmed kottu seenaa galmeessi ergaa jedhu qaba walleen kun ihaadeg muummicha ministeeraa ittaanu ta'u jedhamanii kan eegaman durataa'aa isaa kafalate kan yeroo ammaa itti gaafatama kanarra jiran obbo Haayilamaariyaam Dassaaleeny gaaffii taayitaa gadhiisuu erga isaan dhiyeeffatanii booda. Ce'umsi kun geggeessamaa akka jiru rakkoon biyyattii mudataa jiru itti fufee innaa jirutti rakkoolee hedduunis yeroo itti furmaatan argatanitti. Naannoo daangaa Oromiyaaf Somaaleerraa walitti bu'iinsa uumameen uummanni miliyoona tokko ta'u qe'ee ofiirraa buqqa'eera. Hedduunis ajjeefamaniiru. Oromiyaa, Amaaraaf naannolee biyyattii kabiroo keessatti gaaffileen ka'aa jiranis deebiin argatin jiru. Kanaaf haalaawwan qormaata qaban kabiroon ida'amanii bara aangoo Dr. Abiyyi Ahmad daran qormaata keessa buusuu malaa jedhu xiinxaltoonni. Dhaggeeffattoota keenyaa. filatamuu Dr. Abiyyi kana laalchisuudhaan xiinxaltootaaf bakka bu'aa paartii mormituu haasofsiisnee jirraa dirree dimookiraasii keessatti itti deebina. Dr. Abiyyi muummicha ministeeraa ta'anii kakachuun aangoo ka qabatan paarlaamaatti dhiyaatanii erga ragga'e booda manni maree Ihaadeeg guyyaa kaleessaa walga'ii gaggeesseen filannoo ittaanaa durataa'aa geggeessine. sababaansaas obbo Dammaqa Makonnin bara hojii isaanii waan hin fixneef itti gaafatama kabiroodhaaf illee kaadhimamaa ta'anii waan hin dhiyaatiniifi jedha Iskindar Fireew Finfinneerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimookiraasii. kibxata torban darbee irraa jalqabee kan walga'ii isaa geggeessaa ture manni maree addawaawii dooktar abiy ahmed durataa'aa paartichaa akka ta'an murteessuusaa akkuma kaleessa dhageessan beeksisee jira muummichi ministeeraa itiyoophiyaa duraanii haayilamaariyaam dassaaleeny taayitaa isaanii gallakkisuuf iyyata dhiyeenya galfatan eegga raggaasisee booda dooktar abiyyiin dura teessummaatti filate manni maree addawaawii kanumaa dooktar abiy ahmed eenyu eessatti dhalatan eessatti baratan maal maal hojjechaa turan. dhaabonni mormitootaaf xiinxaltoonni hoo waa'ee filatamuu dooktar abiyyi maal jedhu namootu qindeessee seenaa dooktar abiyyiin jalqabna.
Dooktar Abiyyi Ahimad Alii godinaa Jimmaa magaalaa Aggaaroo keessatti akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti agayya sagal bara 1968 abbaa isaanii musliimaaf haadha isaanii kiristaanarraa dhalatan barnoota isaanii sadarkaa tokkoffaa magaalaa Jimmaatti baratan. Umrii isaanii waggaa kudha shanii jechuun akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bara 1983 paartii addawaawii yookaan ihaadeg seenanii loltuu akka ta'an dubbata seenaan jireenya isaanii. Wallagga lixaa keessatti leenjii waraanaa idilee fudhatanii achumatti ramadamuudhaan damee tikaaf quunnamtii waraanaa keessaa tajaajilan. Utuma waraana keessa jiranii ka toora leenjii isaaniitti dhiyeenya qabu maandisummaa kompiitaraa barachuudhaan kan Finfinneetti argamu maayikirooliink infoormeeshin teekinooloojii kolleejirraa. bara 2003 digirii baachilarsii argatan waggaa afurii booda immoo afrikaa kibbaa magaalaa piritooriyaa keessatti kan argamu dhaabbata tokkorraa kaartooloojii yookaan oguma ragaalee yookaan daataa gareelee lama gidduutti wal jijjiiruu barreessuuf hiikuutiin digirii isaanii lammataa fudhatan abiyyi ahimed kana malees toora barnootaa hooggansa ce'umsaaf jijjiiramaa yookaan tiraansfoormeeshinaal liidarship and cheenji jedhamuun ka magaalaa londanitti argamu yuunivarsiitii giriinwiich irraa digirii maastarsiitiin eebbifamanii jiran. kooleejii hooggansa hojii liidistaar irraas digirii maastersii bulchiisa bizinesii yookaan mba fudhatanii jiran dooktorummaa yookaan phd isaanii immoo dhaabbata qo'annoo nageenyaaf tika nagaa kan yuunivarsiitii finfinnee irraa bara dabre jechuun bara 2009 argatan akka lakkoofsa itiyoophiyaatti bara 1985 miseensa raayyaa ittisaa itiyoophiyaa akka ta'an abiyyi ahimad ka ruwaandaatti bobba'ee ture garee nageegumsa tokkummaa mootummootaa yuunaamir jedhamu miseensa ta'anii magaalaa kigaaliitti tajaajila kennanii turan bara 1990 yeroo itiyoophiyaa fi eertiraa gidduutti waraansi ka'ee turetti gurmuu odeeffannoo yookaan ragaatikaa kadamee tokko hoogganaa ka turan yoo ta'u aga bara 2002 tti hanga sadarkaa leetanaal koloneelummaatti guddatan dooktar abiyyi insaa jedhamuun ka beekamu ejensii caasaa tika nagaa biyyoolessaa bara 1999 hundeessuudhaan aga bara 2002tti daarektarummaadhaan hojjetan ragaalee qindeessuu walitti dabarsuu fi facaasuutti dhaabbatoota mootummaa hidhata qabaniif miseensa boordii ta'uudhaanis tajaajilanii jiran dooktar abiyyi ahimed paartiilee miseensota addawaawii afran keessaa tokko ka ta'e dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoo yookaan dhaadiyootti miseensa hooggansaa ta'uun ka toora siyaasaatiin qooda fudhachuu jalqaban waggaa saddeet dura bara 2002 keessa ture yeroo sanatti daarektarummaa insaa gallakkisuudhaan miseensa koree giddugaleessaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoo ta'anii aga bara 2004tti miseensa mana mareef koree hojii raawwachiistu addawaawii yookaan ihaadeeg ta'uudhaanis hojjetan. filannoo bara 2002 geggeessame irratti immoo aggaaroodhaa filatamanii miseensa mana maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaa ta'an. Yeroo sana naannoo Jimmaatti walitti bu'insa hawaasa musliimaaf kiristaanaa gidduutti ka'ee lubbuu namaaf qabeenyaarra miidhaa guddaa geessisee ture dhaabsisuu fi waliigaltee waaraa fiduu keessatti akka qooda guddaa gumaachantu dubbatama. Dooktar Abiyyi ammas akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti bara 2007 aanaa gommaa bakka bu'uudhaan miseensummaa paarlaamaaf filataman. Dooktar Abiyyi Ahmed waaltaa odeeffannoo saayinsiif teknooloojii Itiyoophiyaa akka jedhamu dhaabbata qorannoo kan mootummaas hundeessanii jiran. Bara 2007 miseensa koree hojii raawwachiisu dhaadowoo ta'anii waggaa isaatti immoo ministeerummaa saayinsiif teknooloojii Itiyoophiyaatti muudaman. Baatilee xiqqoodhaaf eeguu hojjetanii booda taayitaa isaanii federaalaa sana dhiisuudhaan gara bulchiisa naannoo Oromiyaatti deebi'anii sadarkaa ittaanaa pireezidaantummaatti tajaajilanii jiran. Hoogganaa biiroo karoora misoomaa magaalaa Oromiyaas ta'anii hojjetan. Dooktar Abiyyi afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Tigreef, afaan Ingilizii dubbachuu danda'u. Guraandhala dabre kanarraa eegalee immoo durataa dhaabbata Dimookiraatawaa uummata Oromoo yookaan oppiidoo ta'anii hojjetaa jiran. Dhaggeeffatoota keenyaaf dura ta'an Ihaadegiif namni gara fuulduraatti muummicha ministeeraa ta'an beeksisamuu ilaalchisee jaarmaaleen mormitootaa biyya keessa jiranoo akkamitti ilaalu ittaanaa durataa koongireesa federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu Finfinneerraa dubbiseen jira.
Nuyi akka ilaallutti walitti qabaasaa adda waa'eedha kan nuyi ilaallu. Adda waa'een waggaa digdamii torbaaf biyya kana keessatti adeemsaa jira. Barcuma qaqqayyaree namoota irra kaa'aa ture. Nuyi namoota irraa muufii hin qabnu. Garuu sirna sanatu rakkina uumaa jira. Rakkina biyya kana keessa jiruufis inni iyyuu mataan isaa gadi bu'ee rakkina uumame hundumaaf anaatu itti gaafatama jedhee amma sabi keenya baay'ee irratti rakkina argaa jira. Adda waa'een gara si'achiitti biyya kana geggeessuudhaaf hin danda'u. Amma geggeessuun kan danda'amu waliigalteedhaan wal bira taa'anii haasa'anii karaa nagaatiin jijjiiranii adeemuutu barbaachisaa jenneeti. Nu jijjiirsa barbaanna malee har'a muummee ministeerichaatu waa balleesse iddoo isaa abalu bu'ee dhaan jedhu miti nuyi namoota irraa hin qabnu. Namooti waan fidan hin qabanii sirni suni hamma jirutti rakkina qaba. Sirni kuni waggaa digdamii jaafi sadeeme kanaanii sagantaa kanaanii gara si'achittis dhimma baasuu hin danda'u. Seera biyyattii kabachiisuus dadhabeera. Namooti baay'een iddoo baay'eedhaa rakkataa jiru. Amma yeroo kana nagaadhaan ba'anii nagaadhaan galuun iyyuu baay'ee rakkisaa wanta ta'eefi bira ta'anii haasa'anii mareedhaan ta'utu isa gubbaa jira nagaadhaani.
Walitti dhufanii mari'achuu ennaa jettan eenyufaa eenyufaa jechuu keessan akkamitti kan dhaabni keessan ilaalu yookaan immoo yaada akkamii dhiyeessa dhaabni keessan?
Akkuma beektan adda waa'een ganaa waggaa digdamii jahaa fi kan inni karoora qabu amma sabi biyya kanaadhaa sabi Itoophiyaadhaa kan inni jechaa jiru guyyaa kudha torbaa ta'u waggaa tokko haa ta'u inni isaan mari'ataa irra turanii dhufanii kuni jijjiirraan inni isaan amma jedhamu paartii tokko keessaati. Yoo nama jijjiiranii muummee ministeeraa godhani kuni jijjiirama jennee kan fudhannu miti nuyi. Kan nu jijjiirama jennee dubbannu biyya kana keessatti kan ta'uun isa gubbaa jiru gara siyaasaatti waliigalteedhaan utuu dhiigni hin bu'in isaanis keessatti argamanii mootummaa haaraan dhaabbatee yoo biyya kana bulche malee rakkina qabaa jenna nuyi.
Bayii walga'ii addawaawii yookaan ihaadeg kanaaf filatamuu durataa paartichaa laalchisee kan magaalaa London jiru Kiil yuunivarsiitiirraa. Barsiisaa seeraaf mirga dhala namaa Dooktar Awwalaloos gaafadheen ture.
Namoonni tokko tokko ilaalcha adda addaa qabaachuu danda'ani garuu walumaa galatti Oromoon akka Oromootti muummicha ministeera biyya san keessatti ta'uu jechuun qabatamuu amma jiru keessatti osoo ta'e kuni uummata Oromootiif waan gaariidha. Sabaa sablammoota biraatiifis waan gaariidha. Biyya Itoophiyaa jedhamtu san walumaa galatti waan gaariidha. Akkasumas naannoo saniifis waan gaariidha jedheetanii fudhadha. Akkuma beekamu heeraa fi seerri biyya san jiru gaafii saba sablammoonni yeroo dheeraadhaaf kaasaa turan irratti hundaa'eetiniin kan dhaabateedha. Haa ta'u malee akkaataa inni qabatamaan heerri sun itti dalagaatiniin ture yeroo dheeraadhaaf mirga sabaa fi sablammootaa kabachiisuu hin dandeenye. Qabsoo waggaa lama sadiin dabran kana keessa godhamaa ture wal qabateetiniin haalli mootummaan itti dalagu haalli adda waa'iinis akka paartiitti itti dalagu jijjiiramee qabsoo dhaadiyoonis saba keenya wajjin ta'uudhaan godheen wanti kun jijjiiramuu danda'eetiniin jira. Jijjiiramni kun waan hunda boruus taaniin jijjiira jechuu miti garuu akka akeekaatti akka adeemsaatti walaalleetiin hin jenne kun jijjiirama gaarii jedhee fudhadhaani.
Sadarkaa muummicha ministeeraatti Dooktar Abiyyi maal gochuu danda'u kana booda jettanii yaaddu Dooktar Awwal.
Akka heera biyya saniitti muummichi ministeeraa nama aangoo hojii raawwachiisaa ol aanaa qabudha. Paarlaamaayyuu diiguu danda'a jechuun paarlaamaa fedhii paarlaamaatiin mari'achiisee paarlaamaan dizzoolve ta'eetiniin filannoo biraa waamuu danda'a. Akka hojii raawwachiisaatti namni aangoo haga isaa qabu hin jiru. Aangoo guddaa qaba jechuudha biyya san keessatti. Waa'ee seera kabachiisuu ta'uu danda'a, waa'ee haqa ta'uu danda'a. mirgaa fi olaantummaa seeraa irratti ta'uu danda'a. Gaheen muummichi ministeeraa qabu baay'ee baay'ee guddaadha. Gaafiin guddaan akka muummicha ministeeraatti aangoo seerri kennuuf itti fayyadameetiin hojjechuu danda'amoo hin danda'u isa jedhudha. Yeroo gabaabaa keessatti kuni ta'uu dhabuu danda'a. Inni loonga term garuu tarkaanfii fudhachuu qabu. Hundayyuu fudhatee of eeggannoo godhuu qaban hundayyuu godhanii akka jaarmayaatti hooka socho'uu danda'an taate Akkuma haga ammaatti qabsoo godhaatiin turan kana hinjifatanii bakka kana ga'anitti gara fuulduraattis deemuudhaaf bakka kana qabachuun aangoo kana qabachuun hiree guddaa bana. Yoo xiqqaate yoo xiqqaate wanta guddaa jijjiiruu yoo dadhabe sadarkaa naannoo irratti mootummaan naannoo Oromiyaa bilisa ta'eetiin dalaguu akka danda'u muummichi ministeeraa baay'ee gargaaruu danda'a jechuudha. Fedhii yookaan hayyama muummicha ministeeraa malee waraanni yookaan ammoo seekuritiin dhimma naannoo keessa seenuu hin danda'u.
Gama biraatiin mormitoonnis haa ta'u qeeqxonni dhuunfaan yeroo adda addaa akka kaasaa turan mootummaan kun yeroo dheeraadhaaf taayitaarra tureera. Ihaadeg yeroo dheeraadhaaf taayitaarra tureera. Jijjiiramni jiraachuu turre jira. Mootummaan ce'umsaa mormitoota hunda hirmaachisee jiraatee qaamni hundumtuu kan keessatti argamu ta'uu turre jira. Akkasitti malee. ammallee ihaadeg ofuma isaa ofin haaresse jedhee namoota bakka buusuun faayidaan qabu kanneen jiran ni jiran.
Sabaaf sablammoota adda addaa bira akkasumas humnoota siyaasaa adda addaa bira ilaalchi kun akka jiru beekamaadha. Garuu wanti wajjin baafachuu qabnu tokko adda waa'iin humna tokkoo miti. Adda waa'ii keessa humnoota adda addaatu jira. Humnoonni tokko tokko almost akka oppoziishinii ta'aniitiin haallitti hojjetaa turantu jira. Akka paartii tokkichaa akka garee tokkichaa gooneetiin ilaaluu hin qabnu adda waa'ii. Haalli asiin dura itti deemaa ture jijjiiramaaf rifoomii barbaachisaa ta'u tokkodhaaf karaa banuu hin dandeenye ture. Har'as wanti kun ta'uu hin danda'u jenneetiin guutumaan guutuutti hireessan cufuu hin qabnu. I think humni amma aangoo qabate kun haga tokko irra deddeebi'eetiin waan dubbateef jijjiirama kana immoo haala adda addaatiin uummata Oromoo qofaaf osoo hin ta'in uummata Itoophiyaa walumaa galatti jechuudha hojjechuudhaaf jijjiiruuf qophii akka ta'an yeroo adda addaa ibsaatiin hin turanii adda waa'ee keessatti immoo humni jijjiiramni akka dhufne barbaadu kam akka ta'e ni beekna kanaaf hin jijjiiraman jenneetiin guutummaan guutuutti karaa cufuun barbaachisaa natti hin fakkaatu sirriis natti hin fakkaatu haa ta'u malee opiniyoon waan aangoo qabatteef qofaa oromoon mirgi isaa boru guutummaan guutuutti hin eegamaa. Opiniyoon heeraa fi seeraan haala asiin duraan adda ta'e tokkotti deemtii jenneetiin isaanis guutumaan guutuutti fudhachuu hin qabnu. Haalli sabaaf sablammoonni adda addaa paartiiwwan adda addaa filannoo bilisa ta'e tokko keessatti hirmaachuu danda'anii biyyi sun dimokiraataa dandeettu irratti dhiibbaan godhamuu qaba karaa hundaan iyyuu jechuudha.
Dhimma kanarratti as Yuunaayitid Isteets ka jiru Giloobaal Yuunivarsiitiirraa barsiisaa falaasamaaf hayyuu falaasama siyaasaa. Dooktar Alamaayyoo Birruus gaafadheen ture.
Karaa tokko xinnoo nama ajaa'ibuu hin danda'a wanti kuni maaliif OPDO'n yeroo dheeraa fi mootummaa sana keessatti akka mormituutti kan dhaabbateedha yeroo tokkotti jalqabe. Mormiin kun irraa kan ka'e fincilatu jira jedhamee miseensota jaarma kanarrattu tarkaanfii adda addaa fudhatamee jira. Jaarmichas immoo hooggannasaayyuu dhiibbaa matii PLF'n. Dura taa'anni dura ture lammatatti bu'ee Dooktar Abiyyi immoo tokkoffaa kan dhufu godhamuun suni jaarmicha ol keessatti hiruudhaaf aangoodhaaf adda addatti tamsaasa'anii gochuudhaaf yaalanii turanii. Hundumtuu hojjechuu didee OPDO'n walga'ii kana keessatti mormii guddaa uumee dhaabbiinsaas cimaa ture jedhamee dubbatamaa kun dhugaadha hoo ta'e. Filannoon kun amma ta'e tokko ilaalcha diidaa gad tasgabbeessuu danda'a keessumaa warri alaa mootummaa kanarratti bobba'aa jiru geeddaraan akka godhamuu fi kanaaf xinnoo ishee afuura baafachuudhaaf isaan malluu danda'a. Haa ta'u malee amma state of emergency kun hojiirra jirutti xaqlaa ministeera isa kamiyyoo ta'e yoo filame hojjechuu waan hin dandeenyeef aangoo tokkoyyuu waan hin qabnee fi hiikni isaa poolotikaa'an tarkaanfii tokko gara fuulduraatti adeemsuu danda'a jedhamee yaaduu hin danda'amu jedheen fudhadha. Kana achis immoo gara fuulduraatti ilaalamuu isaaf qabu olaantummaan TPLF kana keessatti diigama moo hin diigamu inni jedhu sun murteessaa ta'uu danda'a jedheen fudhadha. Guutummaatti yookiin ta'e malee sochiin ammaa kun qabanaa ofii hin deemu.
Muummichi ministeeraan haaraan Dooktar Abiy Ahmed akka muummicha ministeeraatti tarkaanfiin ittaanu maaltu irraa eegamaa danqaalee maaltu isaan mudachuu danda'a gaaffii uummanni dhiyeessuuf deebii kennuufoo carraa maalii qabu jettanii yaaddu Dooktar Alamaayi.
Hojiin inni guddaa dhugaa muummee uummataa ta'uudhaaf yookiis immoo muummee olaantummaa TPLF hambisuudhaaf ta'uu danda'u. Hoo ta'e inni hojii isaa inni jalqabaa seeraa alatti state of emergency keessuma uummata oromoo irratti lallabamame kana seeraa alatti ta'uu isaatuun qofaatuun taane aangoo muummichaa guutummaadhaan waan dhukkaamsuu fi filamuun hiikan hin qabne waan ta'eef hojiin inni guddaa isa seeraa alatti ta'e kana akka seeratti gaafatamu godhamee irra deebame irratti dubbatame hatattamaan state of emergency kun dhaabbachuutti isaaf qabaa jedheen hin fudhadhu kanan godhiini jeeqamni biyya sana keessa jiru itti fufuuf adeemaa jedheen hin fudhadhu kun akkuma arginu kana guyyaa guyyaan nama baay'eetu ajjeesamaa jira gidiramaa jira inni kaan biyya isaati qe'ee isaati buqqa'eeti biyya namaatti godaanaa jira haala kanaatiin itti fufuuf adeemaa jecha wattaaddarra mabushatti hojiin inni guddaa isa kana kan ta'u sana booda balance of paawarii EPRDF keessattu jecha waldiddaan OPDO fi TPLF gara tokkotti akka inni futtaafachuu danda'u uummatoota isaan kan gama isaatti gorsiisee wal'aansoo kanatti fufuutti isaaf qabaa jedheen hin fudhadha. Kun egaan ta'uu danda'u tokkoffaa tikni lammaffaa immoo waraana guutummaadhaan paartii isa kamiitiyyuu alatti ba'ee walabummaa isaa eeggatee hoo jiraachuu danda'a ta'edha jedheen hin fudhadha. Ammatti garuu kun ta'uu waan danda'u hin fakkaatu.
Gaaffii dhaabota mormitoota adda addaan dhiyaatee ture. Gaaffii mootummaan ce'umsaa paartilee hunda hirmaachisu dhaabachuutu ture jira. Mootummaan kun kanaaf amma balbala hin bannetti biyya sana keessatti jijjiiramni dhufuu hin danda'u warra jedhantu jiru. Kanoo akkamitti ilaaltu Dooktar Alamaayi?
Kun dhugaadha. Kun dhugaadha. Gaaffii waan hin qabnedha. Inni kun egaa hidda buqqisaa kan ta'e jechaan koo raadikaal kan ta'e geeddarraadha. Inni gaafatu inni kun mootummaan kun kanaaf qophaa'aa hin fakkaatu yeroo ammaa kanatti. karaa tokkoon hubanne OPDO'n lubbuu EPRDF kan balleessu kan diigu hin taane kan hambisuuf tattaafatu natti fakkaata natti. Kunis maali'a geeddarraa irra keessaa tokko tokko geeddaruudhaani komii uummanni qabu tokko tokko deebisuudhaani umurii mootummaa kana yookiin immoo ummatii umurii olaantummaa paartii kana tursiisuudhaaf inni yaalaa jiru. Isuma kanallee fudhachuu hin dandeenye. Kanaaf mormitoota isaan kaaniin daangaa siyaasa keessa gashanii isaan duukaa wal falmuun aangoo kana fedhiidhaan gadhiisuu amma ta'etti hubata mootummaan kuni. Inni kun immoo akka suusaayidiitti akka fajjeessutti waan ilaalanidha jedheen hin fudhadha. Keessumaa balaa uummata irratti geessisamaa ture waggaa dheeraa kana keessatti qabeenya saamicha guddaa godhame kanarratti booruun keenya sodaachisaa jedhanii waan of sodaataniifi. waan kanatti adeemuu danda'u jedhee takka hin abjadhonni karaa godhaaf.
Dhaggeeffattoota keenyaa Addawaawiin kaleessa dura teessummaa paartichaaf dhaadhiwoorraa Dooktar Abiyyi Ahmed filachuu laalchisee kanneen yaada isaanii nuuf ibsan hayyuu falaasama siyaasaa Dooktar Alamaayyoo Birruu hayyuu seeraaf mirga namoomaa Dooktar Awwaloloof ittaanaa pirezidaantii Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu guddaan galatoomsadha kanarraa kanumaan nan xumura nagaatti ani namoo daandiiti.
wallee kanaan qophii keenya har'aaf jennee xumurraa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
Yaawa irraa fachuuf yaanuyi.